iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu muri uganda turi kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda y'ijwi rya muhabura igisoro naho muri mu burundi turi ku mirongo migufi ya shoti kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi kuri wa eshatu akadomo vewa radiyo yacu akadomo ko mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya kororado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga nk'uko nari mbibabwiye muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema hano i washington dc abagize ihuriro ryita ku guteza imbere umuco w'abanyarwanda bo muri uganda umubano riri mu gikorwa bari mu gikorwa cyo gukusanya ibitekerezo hirya no hino muri uganda ku bibazo bavuga ko bakomeje guhura nabyo birimo guhezwa kwimwa ibyangombwa n'ibindi abavuga ko iryo kusanyabitekerezo rigamije kurwanya akarengane n'ihohoterwa no kudafatwa nk'abenegihugu aba barasaba kandi ivugurwa ry'ingingo ya cumi y'itegeko nshinga ivuga ko kugira ngo witwe umwenegihugu umuntu agomba kuba afite ababyeyi bari batuye muri uganda mbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na gatandatu bigasimbuzwa ibyashyizweho nyuma y'uko uganda ibonye ubwigenge ubwo yemeje ko umuntu wese wari utuye ku butaka bwa uganda ahafite ababyeyi bahavukiye mu itegeko nshinga yiswe umunyayuganda barasaba kandi kwemeza ko umuntu wese wavukiye muri uganda agomba kwitwa umwenegihugu mu kiganiro muri isanga cya none turibanda kuri bimwe muri ibyo bibazo n'icyo abo banyarwanda bifuza kugeraho abatumirwa wacu uyu munsi barimo wecitiwa simon kayitana ukuriye ihuriro umubano rihuza abanyarwanda baba muri uganda bwana kayitana ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika murakoze cyane bwana rwema n'abantu barimo kumva ijwi rya amerika aya masaha urakoze cyane nawe kuba watuboneye akanya turi kumwe kandi n'umunyamakuru stanley gatera uyu amaze iminsi akurikirana hafi ibyo bibazo by'abanyarwanda baba mu gihugu cya uganda bwana gatera nawe ikaze mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya amerika urakoze edi rwema ndabona cyane reka duhere kuri bwana owecitibwa simon kayitana mbere na mbere owecitibwa mu kigande nibaza ko bishatse kuvuga nyakubahwa cyangwa se nyir'icyubahiro icyo cyubahiro wagihawe gute ni kuki bakwita oweciti bwa bwana simon kayitana kugira ngo dutangire neza ikiganiro n'abantu bamenye impamvu witwa gutyo urakoze cyane bwana edi rwema yitwa oweciti bwa kubera yuko natoranyijwe n'umwami kabaka ari we mwami wa buganda kingidomu kugira ngo mpagararire abanyarwanda muri paramenti cyangwa icyo bita rukiko mu nama nkuru yabo cyangwa paramenti nkuru ya kingidomu ya buganda urakoze cyane birumvikana ko ari icyubahiro wahawe n'ubwami bwa uganda ariko nanone nari mvuze ngo hari umuntu urimo Ah, niba telefoni ye iri kuri loudspeaker agerageze ayikureho cyangwa se niba hari telefoni ebyiri zegeranye kugira ngo twumvikane neza kuko harimo harazamo za eko Ah, bwana simon kayitana rero ah, muri iyi minsi ah, nk'uko nari mbivuze muri mu gikorwa cyo gukusanya ibitekerezo hirya no hino muri uganda ah, cyane cyane kugira ngo mushakire ibisubizo bimwe mu bibazo abanyarwanda ubwoko bw'abanyarwanda bahura nabyo muri icyo gihugu Ah, iri kusanya bitekerezo rigamije kugera ku ki bwana kayitana Ah, urakoze cyane bwana edi rwema ah, kuba uduhaye akanya kugira ngo dusobanurire abatwumva imigambi yo turimo yo gukusanya ibitekerezo n'amaboko y'abanyarwanda Ah, abanyarwanda bamaze iminsi bahura n'ibibazo by'ubwenegihugu Ah, ndetse ah, twari tugeze ku rwego rw'abantu bamburwa ibyangombwa bari muri transit barimo kugenda abandi ah, bajya gusaba pasipoti bakazibima na national ids abandi bakaba baburaga na, na properties nka land biturutse ku buryo bw'i- bw'izo mpapuro Ah, rero muri constitution yakozwe muri 1995 ariyo constitution yo dukoresha muri iki gihe na leta yaje muri 1986 ariyo leta ya nrm ah, iyobowe na president yoweri kaguta museveni Ah, iyo constitution ya 1995 ah, umurongo cumi article 10 hari ukuntu yakuye abanyarwanda muri constitution mu buryo bwo gusobanura ninde ukwiriye kuba umwenegihugu wa uganda iyo article 10 iravuga ati umuntu kuba umwenegihugu wa uganda agomba kuba akomoka ah, mu communities cyangwa ah, communities cyangwa tribes zari ziriho arizo gasangwa butaka ari zo bita indigenous community zabayeho mu gihumbi kimwe magana urwenda ah, makumyabiri na gatandatu itariki ya mbere ah, y'ukwa kabiri that is 1926 Mm, igihumbi kimwe magana Februari- cyenda makumyabiri na gatandatu ukwezi kwa mbere ku kwa Yes.
kabiri Mm, ukwezi kwa kabiri kwa kabiri itariki ya mbere mm,
ah, ko ah, umuntu agomba kuba memba wa indigenous community iyo ngiyo cyangwa ugasanga butaka yari hari muri icyo gihe ah, kugira ngo akorifayinge cyangwa umubyeyi wawe cyangwa sogokuru wawe umwe mu babyeyi bawe muri iyo line ko yari ahari muri icyo gihe cya 1926 mm.
ah, february fast rero ah, uwo murongo ukaba ubuza abanyarwanda bari bahari mu bice bitandukanye nka za masaka za mubende za tesho ah, mu bice bitandukanye bya uganda
Mm.
u- uhereza umugisha wonyine abo bantu ba- ba- ba- ba- bisanga ku mipaka ya uganda nka district ya gisoro ntungamo ariyo yitwaga mpororo na nuza na na kabare then na rukungiri abo bantu bonyine b'abanyarwanda uyu murongo niwo niwo nibo bonyine wemeza yuko ari abenegihugu ariko muri constitution yakoze igihugu ariyo constitution yabayeho igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itandatu na kabiri Mm.
ariyo aricyo gihe uganda yabaye igihugu cyemewe Ah, hakaba harabayeho constitution iyo ngiyo yagombaga kugenderaho icyo gihugu cyari cyiswe uganda ati independence day ukwezi kwa cumi nine ah, itariki icyenda z'ukwezi kwa cumi Mm.
abanyarwanda bose ba- bari basanzwe muri boundaries za uganda Ah, uhereye kuri ku mibare yakozwe igihumbi kimwe magana urwenda mirongo ine n'umunani n'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itanu itanu n'icyenda iyo mibare yerekanaga ko abanyarwanda ari bari ba- ba- bari namba five out of sixty five tribes bari aba gatanu mu bantu mu bari moko benshi mu mu moko irenga moko.
mirongo itandatu Mm.
yes mu moko yari agiye gukora igihugu muri igihumbi kimwe magana urwenda na mirongo itandatu na kabiri Mm.
A- a- ababanzaga bari abagande aba kabiri bakurikiragaho hakajya agakurikiraho abatesho aba gatatu bagakurikiraho abanyankore aba kane bagakurikiraho abasoga abanyarwanda bakaba ari aba- aba- aba- aba gatanu mu moko yari agiye gukora igihugu kandi ushyizeho n'ayandi moko Mm.
rero ah, muri icyo gihe abanyarwanda urumva ko ah, iyo constitution iravuga ati umunyarwanda wese wari I mean umunyayuganda wese wisanze muri izo boundaries itariki umunani ah, midnight cyangwa ijoro ah, y- itariki umunani y'ukwa cumi yari agiye kuba umwenegihugu so urumva ubwo ngubwo abanyarwanda bari babaye iki babaye abenegihugu nk'abandi b- benegihugu bari muri iki gihugu rero abagabo baje muri constitutional assembly ya 1995 Mm, umwaka w'igi- yakoze amategeko igihumbi kimwe magana Eh, cyenda mirongo umwaka- icyenda na gatanu Mm.
yes mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda icyenda na gatanu aribo bakoze ah, ah, itegeko nshinga ryo turimo gukurikira ubu ngubu ah, ah, ah, bashyiraho article ten kandi ariyo article yavugaga ku bwenegihugu ya- y'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itandatu na kabiri iheza abanyarwanda benshi ivuga yuko abanyarwanda bagomba kuba abenegihugu ari abanyarwanda bisanze cyangwa ba membazi membazi bivuze yuko sinzi ukuntu nagisobanura mu kinyarwanda membazi of indigenous community yabayeho igihumbi kimwe magana urwenda makumyabiri na gatandatu itariki ya mbere y'ukwa kabiri ubwo ni abari bagize cyangwa se a- a- a- a- abagize ah, amoko y'abasangwabutaka y'abasangwabutaka Mm.
urumva ubwo ngubwo niko ba- ba- bavuze ko ari ayo moko y'abasangwabutaka Mm.
rero ayo moko specifically ku banyarwanda akaba ikaba ari constitution i- i- i- a- a- a- uwo murongo ukaba warafashije abantu bonyine bi- ba- bakaswe kuri greater kingdom rwanda Mm.
nk'ukuntu babitekereje kuko itariki ah, itariki makumyabiri na gatandatu z'ukwa kabiri igihumbi kimwe magana urwenda ah, ma- ma- makumyabiri na gatandatu nicyo gihe abakoroni bari barimo gukora imipaka nicyo gihe cyari giherutse bakora imipaka Mm.
yari igiye gukora igihugu cyitwa uganda ndetse icyo gihu- icyo gihe bari barimo kongeraho eastern part cyangwa iburasirazuba bwa uganda ah, hariya aho dutanira na kenya Mm.
Ah, i- i- burengerazuba bukosi gisoro yaje igihumbi kimwe magana urwenda cumi Mm.
so ibi ngibi rero bikaba byarakozwe biheza abanyarwanda kandi ugiye kureba muri muri koroniyo mu mu mateka ya uganda cyangwa itegeko ryabanjije n'igihugu cya uganda kitaraba kuba uganda ryari itegeko rya igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itandatu na kane iyo niyo fasiti oda yakozwe na- na buritish protectorate Mm.
yari igiye- yari irimo kuvuga ku bantu bari bari muri ntuza muri muri muri muri iyo territory kuko yari itaraba kuba uganda republic of uganda Mm.
rero ak- a- aka ka- uyu murongo ukaba waraheje abanyarwanda kumara igihe kinini abanyarwanda bari bamaze igihe bahohoterwa mu buryo bwo gu- kubona ibyangombwa mu buryo bwo- bwo kowuninga properties ah, nk'abenegihugu mu buryo bwo kubona services nka government bursaries scholarship Mm.
akazi n'ibindi bintu Mm. Ah, bi- Ah, kugeza yes biru- birumvikana ni ibibazo byinshi bikomeye cyane kandi ntabwo dufite umwanya munini wo kugira ngo tu- byose tubiganireho ujye ugerageza ah, ubihine urase no ku ntego hanyuma se kuva mutangiye iki gikorwa cy'ikusanya bitekerezo ah, abantu muhura nabo amoko atandukanye muhura nayo babyakiriye gute ese mubona mushyigikiwe
Ah, mu by'ukuri ah, mu bantu duhuye nabo cyane cyane abanyarwanda kubera yuko abanyarwanda ah, mu- muri izi mpamvu ah, batuye almost muri regions zose zikora uganda so banyarwanda ni roving community cyangwa ni community iri mu bice byose byo muri uganda Ah, abandi bantu batari abanyarwanda nabo bari barashobewe bibaza ikibazo kubera iki abanyarwanda bavukiye ahangaha muri iki gihugu bimwa ibyangombwa kubera yuko urabizi nk'ukuntu amahanga yose abayeho muri iki gihugu harimo ibintu bya intermarriages harimo ibintu ah, uburyo abantu ba interakitinga muri bizinesi bakorana byari byarabavanze batazi ikibazo aho kiri rero abantu bo duhuye nabo barabyakira neza barumva yuko ah, amendimenti ya proposed bill yo turimo kuzana iza gukemura ibibazo byinshi Mm.
by'aba- by'aba- bya bene gihugu ndetse ah, iki kibazo ah, i- iyi iyi amendment ntabwo igiye gufasha abanyarwanda bose bose, igiye gufasha n'andi moko yari agiye kuba stateless hari raporo yakozwe na uganda human rights commission ah, itariki makumyabiri ah, a- a- actually in- ah, umubare makumyabiri annual re- ah, annual report kuri ntuza kuri state of ah, human rights mu- muri iki gihugu Ub- ubwo ni ni raporo ngaru- Ebyiri.
raporo ngarukamwaka ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri uganda
very good Eh, Eh, iyi raporo yagaragaje neza amoko yari agiye ku- kuba ari aho ngaho ari nta bwenegihugu bafite mm.
muri ayo ma- moko rero harimo morongori harimo abahaya harimo bakingwe hariho bagabu harimo n'abanyarwanda Mm.
hariho n'abasaboti bava muri sebeyi so iri tegeko ryo turimo kuzana actually ntabwo rigiye gufasha abanyarwanda bonyine ahubwo rigiye gufasha n'andi moko yari agiye kuba stateless cyangwa Mm.
amoko yari ari muri uganda ariko kubera iryo tegeko ribi article ten Mm.
yakuyemo muri constitution technically urakoze urakoze cyane bwana simon kayitana nababwiye ko turi kumwe kandi nanone n'umunyamakuru stande gatera Ah, gatera umaze iminsi ukurikirana iki kibazo Ah, ibyo ah, kayitana arimo kuvuga ah, bi- bi- bishyigikiwe n'abanyarwanda bangana iki Ah, cyane cyane ko twumva ko hari ikindi gihande cy'abanyarwanda bo banasaba ko ah, izina abanyarwanda ryahindurwa ahubwo bakitwa abavandimwe ah, kuko kubita abanyarwanda benshi babifata nk'aho ari abantu baturutse mu gihugu gituranyi cy'u rwanda Ah, ibyo bibazo mu banyarwanda bas- bose ah, ba- barabibona kimwe ese uko kutumvikana ko guhagaze gute bwana gatera
Ah, urakoze edi rwema Ah, iki kibazo kirahari hari abantu ba- bashobora kuba bagi- bakoresha iturufu y'ubunyarwanda kuyibonamo amaramuko cyangwa amarongo Mm, njye ndumva buri munyarwanda wese n'aho tumaze kugenda aho inkuru nkora abanyarwanda bishimiye ikibazo cya atikotini ko ihinduka hanyuma ariko bamwe baka- bakabirwanya kubera inyungu za politike kubera ibyo bashakamo njye ndumva rero ah, abo bantu dukwiye kubamagana ba- badashaka ko abanyarwanda ikibazo cy'abanyarwanda gikemuka kuko ni ikibazo kimaze imyaka myinshi kubera iki babona ko umuntu ata- ata- ata- uvukiye mu gihugu cya uganda ataba umwenegihugu wa uganda Mm.
cyangwa se umuntu umaze imyaka ubu umuntu ashobora kumara imyaka mirongo itanu muri iki gihugu uka- ukavuga ngo ntabwo ari umu- ari umwenegihugu yibuze itegeko muri amerika kuki abantu baza baka- bakabyarira aho ngaho umwana agahitwa- agahita yitwa umu- umunyamerika Mm, nuko- nuko itegeko nshinga ribyemerera hano muri amerika Mm.
aha rero byaba byiza na hano itegeko ribyemeye umuntu wese uvukiye ku butaka akaba umwenegihugu cyangwa se umuntu uhamaze imyaka runaka Ni- niyo mpamvu ngira ngo umunyamategeko ah, honorable mukasambide abirimo kandi ni umunyamategeko uzwi ukomeye wemewe tu- turumva mbese ko azabishobora Mm.
nk'umunyamakuru rero njye nakoze isesengura mbona ko ah, umunyamategeko ubirimo yagize neza ku- kuba yarabonye iriya atiko ah, kuko ni ibintu byari bimaze igihe kinini abanyarwanda bahura n'ibibazo byo kutabona ibyangombwa kandi bari mu itegeko- mu by'ukuri bari mu itegeko nshinga ubwoko bw'abanyarwanda burimo Mm.
ariko bakimwa ibyangombwa ugasanga ni ikibazo gikomeye rero Mm, u- urakoze cyane uh, bwana uh, gatera uh, simon kayitana uh, kuri icyo kibazo uh, cya bamwe mu banyarwanda cyangwa se igice kimwe cy'abanyarwanda cyifuza ko izina uh, ry'abanyarwanda ryahinduka bakitwa abavandimwe aba baherutse no kubonana n'umukuru w'igihugu uh, yoweri museveni usa nk'aho Ah, agishidikanya cyangwa se atarumva neza impamvu yo guhindura ingingo ya gata ya cumi y'itegeko nshinga Ah, ibyo abo bo ku ruhande rundi bavuga mwebwe mubyakira gute
Ah, urakoze cyane bwana edi Ah, icya mbere na mbere abantu bavuga ibintu byo kwita inyito zina ry'ubwoko bw'abanyarwanda Ah, ndatekereza yuko bari bataraba gusobanukirwa neza ikibazo gihari aho cyari gishingiye kubera yuko bo bumvaga ko ah, kwitwa abanyarwanda hari igihugu cyitwa rwanda ko ah, abantu baba bumva yuko uri uri umuntu wavuye muri kiriya gihugu ariko rero ah, ibi ntabwo biri muri uganda honyine hari amahanga nka kenya urabizi ko bafite abaturage bitwa somali kandi bavuga mu gihugu cyitwa somaliya hari muri south africa hari amoko y- y- ah, nk'ayitwa swati bava hari igihugu cyitwa swaziland Mm.
hari reso ba- bava muri mu gihugu cyitwa ah, lesotho Mm.
so inyitazina ntabwo a- i- ari cyo kibazo ahubwo ikibazo gishingiye ku mategeko ndetse tumaze kumenya aho ikibazo kiri twagerageje kugira ngo tubihishe ibyo bari bafite mbere ibyo batekerezaga yuko ikibazo ari uguhindura izina kugira ngo bakemure ikibazo atari cyo kandi turumva yuko abanyarwanda bose bahagaze niba wara- warakurikiranaga bahakana ibintu byo kubahindurira ubwoko ah, izina kubera ubwenegihugu kuko ubwoko barabireba nk'aho ari identite identite ifite ibintu byinshi harimo indangagaciro harimo ururimi rw'ikinyarwanda harimo ibintu byinshi so kandi n'ikindi guhindura izina ntabwo byakuraho for example ka nkwereze example i- yoroshye cyo kureberaho kugira ngo uhindure injangwe uyite inka ah, bimenyesha yuko imbeba ushobora kuyikomvisinga ukayibwira ati wa mbeba we hagarara aho ngaho iriya ni inka nta kiri bugutware so ibyo guhindura izina ni ibintu bidashobora guhindura ikintu icyo ari cyo cyose kandi twagerageje kugira ngo twi- tu- dusobanurire aba bantu bari babizanye mbere batekereza ko maybe ari cyo kibazo cya- a- a- ariyo solution yakemura iki kibazo cy'abanyarwanda kugira ngo bime ibyangombwa Ha- hanyuma Kandi se hanyuma se ku- abyumva.
ku- ku bavuga ko Mm.
perezida museveni agifite ingingimira atarabyumva neza ah, we ah, akaba asa nk'aho akomeye ah, ku- ku- ku- ku- kuri iri tegeko rishyashya rivuga ko umuntu wari muri uganda mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatandatu niwe wemewe kuba umunyayuganda ni iki mukora kugira ngo mumwemeze yumve ko eh, ibyo muvuga bifite agaciro
Ah, abagande baravuga ngo edobozi ry'abantu ryedobozi ry'akatonda ngo ijwi ry'abantu niryo jwi ry'imana urumva perezidenti museveni hari abantu bari bafite opiniyoni nyinshi cyangwa ibitekerezo byinshi byo bamubwiraga nawe ntabwo twamurenganya kubera yuko tugitangira ya- iyi mpamvu hari abantu batasobanukiwe neza uburyo iki kibazo gishobora gukemuka ariko ah, tumaze gusobanurira abantu dufite icyizere yuko perezidenti museveni agiye guhindura mu buryo yumvaga iki kibazo kubera yuko ah, harimo n'abaroya bumvaga ko itegeko ari nta kibazo ariko tumaze kubasobanurira neza ubu ngubu ba- bamenye aho ikibazo kiri so dufite icyizere yuko perezidenti nawe ah, nka panafricanisiti kandi umuntu wumva yuko twese turi abanyayuganda uhereye ku mateka yacu n'uburyo ah, iki gihugu uganda cyabayeho dufite icyizere yuko iyi mpamvu aza kuyisobanukirwa kugira ngo duhindure iri tegeko urakoze cyane bwana simon kayitana iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni kandi dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu reka duhere kuri wakaso wiriwe neza
ikibazo cyanjye gihagaze ngaha muvuga muti hari abanyarwanda bari mu gihugu cya uganda Mm, ah, bu- ba- bashaka ibyangombwa mm,
Eh, babishaka nk'impunzi babishaka babishaka nk'abanyarwanda babishaka nk'iki Ah, ngira ngo ntiwakurikiranye iki kiganiro kigitangira ariko ni abanyarwanda ni ubwoko bw'abanyarwanda baba muri uganda bavukiye muri uganda bamaze igihe kinini muri uganda bifuza ko bahabwa uburenganzira nk'abandi benegihugu bwo kuba abenegihugu
ah sinabikurikiranye neza murakoze urakoze cyane reka dufate frederic wiriwe neza
uraho neza cyane edi rwema uraho uri hehe wowe
nk'ibisanzwe ni frederic batongo w'iburega umukunzi w'ijwi rya amerika yego
Eh, hanyuma rero nkaba nagira ngo ngire icyo mvuga kuri iki kiganiro mu by'ukuri eh, abo bantu bamaze igihe mu- muri icyo gihugu cya uganda b'abanyarwanda Mm.
eh, tugendeye mu bya kivandimwe bakwiye gufatwa nk- nk'abanyarwanda kuko nimba hari ibi- serivisi bimwa kandi umuntu nta kindi gihugu azi wenda kuba yarahavukiye byonyine akahako- akahakorera benshi mu bihe ko bahakuriye urumva ko iyo hari uburenganzira ibyo bituma aba nk'umuntu udafite aho abarizwa ese twibaza kuki yakwimwa uburenganzira mu by'ukuri rero utekereje neza usanga ko bakwiriye guhabwa agaciro cyane ko nabo ari abaturage babo cyane ko urumva kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwabo cyangwa se hafi ubuzima bwabo bamaze muri icyo gihugu none urumva badahawe agaciro byaba ari ikibazo gikomeye ni ikibazo cyawe hanyuma i- ikibazo nari mfite nibazaga ese ko hari nk'abajya bava eh, inaha bisanzwe bari batuye bakaza aho ngaho nabo baba nimba hari amakuru uwo uhagarariye u rwanda muri uganda yamenya yatubwira nimba hari icyo batekereza kuba nibuze ba- bahabwa agaciro bakwiriye guhabwa urakoze cyane Ah, bwana kayitana ah, kuri icyo kibazo uyu frederic yibaza ah, ese ntihazabaho ikibazo cy'uko abanyarwanda batangiye kumva ko ah, abanyarwanda barimo guhabwa ubwenegihugu muri uganda hazabaho ah, urujya n'uruza cyangwa se abanyarwanda benshi bava mu rwanda nabo bakajya gushakisha ibyo byangombwa icyo gihe bazafatira kuki kwita umunyarwanda uri muri uganda umunyayuganda
edi hari akabazo mfite Eh, urakoze- umaze kunkuramo murakoze cyane bwana edi rwema yego Ah, kuri iyo mpamvu actually muri iyo biru iyo tuvuze ifite forums za zivugaho harimo identification certification dignity management and protection then reparation urumva izo rimuzi zose harimo first of all ah, kureba uburyo bagomba kwa identifyinga ni muntu ki wavukiye ahangaha ni muntu ki wa- wisanze ahangaha mu gihugu cyitwa uganda Mm.
rero i- izi ngizi identification nk'uko mbivuze ibyo bintu bita- bi- bine bitanu ah, nibyo bizakoreshwa n'iryo tegeko kwa identifyinga gusobanura kumenya ninde neza mwenegihugu kavukire wa uganda Mm.
Ah, hari n'iyindi principle ya ju- ju- juso sorry ariyo principle ivuga yuko umuntu aho avukiye niho agomba kubona ubwenegihugu rero iyo principle iri international ah, turumva yuko iyo principle yaba approved by a birth certificate Mm.
Ah, icyemezo muri cy'ama- ubwo buryo- icyemezo cy'amavuko Mm.
eh, eh, icyemezo cy'amavuko muri ubwo buryo hazabaho recommendation ah, mu buryo aho umuntu avukiye n'abantu bamuzi ku- mu- mu nzego z'ubuyobozi buhari kugira ngo actually ba- ba- ba- ba- basobanure neza uwo muntu niba ari umunyarwanda ah, niba ari umunyarwanda akavukire wahangaha Mm.
otherwise itegeko rihari ubu ngubu niryo ni- ni- ni- ni itegeko ah, rikomeye cyane kurobanura umunyarwanda kavukire wahangaha n'umunyarwanda wavuye hakurya mu- mu rwanda Ura- urakoze cyane stanley gatera eh, numva ko ufite ikibazo ushaka kubaza nawe
Eh, hari akantu k'ingenzi nashaka kuvuga Mm.
hari abantu bazanye ikintu ngo abanyarwanda bahindure ubwoko bitwe abavandimwe icyo kintu ah, nashaka kugira ngo abanyarwanda bacyamaganire kure kuko guhindura ubwoko ntabwo ari ikintu ki- umuntu wese yapfa gukora Mm.
U- u- ku- abavandimwe ntabwo ari ubwoko Abantu- je- ni ako kantu nashaka kuvuga kugira ngo twamagane abantu bashaka kuzana kidobya muri ibi bintu Mm.
Eh, urakoze Eh, hanyuma gahitana mperutse ku- gukurikira ikiganiro cya minisitiri eh, w'umutekano mu gihugu ari we eh, kahinda otafire avuga ko ikibazo cy'abanyarwanda ndetse n'abandi bashobora kwimwa impapuro ntabwo ari ikibazo kidasanzwe ahubwo bo icyo baba bakora ah, ni ukugerageza kugenzura neza kumenya ah, umuntu ah, amasano afite cyangwa se ah, aho yavukiye niba hari abantu bamuzi ah, akavuga ko kwimwa ibyangombwa ari ibintu bidasanzwe umuntu wese ashobora kwimwa ibyangombwa igihe cyose atagaragaje ko umwirondoro we ari uwo nyawo ese hari ikibazo abanyarwanda ubwabo gihari ah, bafite ku buryo ah, badahabwa ibyo byangombwa nk'uko bakabaye babihabwa nk'abandi
Ah, actually ukoze neza urareba hari ibyo bita police cyangwa umurongo umurongo ugenderwaho na na- na- n'inzego ah, za immigration muri uganda uwo murongo uravuga ngo umuntu w'umwenegihugu w'umunyarwanda one has to prove beyond reasonable doubt ngo is one of the parent is a member of indigenous community ya 1926 as part of ubwo February.
ni ukwemeza bidasubirwaho ko yari mu gihugu cyangwa se ari mu bwoko bw'abasangwabutaka bari mu gihugu mu gihe ki- mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na gatandatu urakoze cyane sasa icya mbere na mbere nta risiki ihari muri iki gihugu ivuga kuri ubwo bwoko bwari buhari muri icyo gihe kugira ngo iyo risiki niyo bakurikirana bakamenya Rw- Rwa- rwema cyangwa kayitana yavuye mu- yavuye muri iyi risiki aba nibo ba segukuruza cyangwa abandi ibyo ni ibintu basaba bidashoboka almost next to impossible kuko urareba umuntu kumubwira ngo uzane ibyemezo by'igihumbi kimwe m- m- magana urwenda makumyabiri na gatandatu urebye n'uburyo iki gihugu uganda cyabayeho bi- bishingiye ku, ku ntambara zabayeho n'ibintu byagiye biza bikurikiranye nta muntu ufite urupapuro urwo ari rwo rwose yazana ah, ruvuga kuri kuri kuri iyo kuri iyo lisiti ya ntuza ya membership rero iri tegeko uburyo internal affairs cyangwa immigration iri- irikoresha ubu- umunyarwanda uwo ari we wese asigaza imbabazi zuriya urimo kumwintaviewinga kumva yuko abikwiriye cyangwa atabikwiriye De- ni nayo mpamvu tuvuga yuko i- itegeko rigomba kuba risobanuye risobanutse kugira ngo rikurikirwe hari ibintu bigaragara byo bakurikiza ku- kumenya yuko umuntu ari umunyayuganda for example ni abantu bakeya nubwo yaba ari uwo minisita kahindo tafire kumusaba kugira ngo azane inzandiko z'igihumbi kimwe magana urwenda makumyabiri na gatandatu itariki ya mbere y'ukwa kabiri icya kabiri muri nuza i- i- i- impamvu z'ubuturage zakozwe mu gihumbi kimwe magana urwenda mirongo itandatu na kabiri itariki umunani midnight cyangwa ijoro y'ukwezi kwa cumi icyo gihe 1995 constitution igihumbi kimwe magana urwenda icyenda na gatanu nta burenganzira bari bafite kugira ngo bashyireho igarukizo ry'itariki abantu ba- b'abanyayuganda baziye muri iki gihugu kubera yuko abantu bose baje muri iki gihugu cyangwa basangwa muri iki gihugu bose ba- ba- baje mu buryo bwa migration rero kugira ngo bashyireho threshold cyangwa uwo murongo bagomba kugarukiraho w'itariki makumyabiri na gatandatu ah, byari amakosa niyo mpamvu ureba ko abanyarwanda n'aba bandi benegihugu mvuze bamwe bimwa ibyangombwa cyangwa benda guhindurwa abantu bari aho ngaho badafite igihugu bishingiye kuri icyo kibazo Mm. wigeze kuvuga ko ah, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ah, ubwoko bw'abanyarwanda bwari ubwoko bwa gatanu ah, mu moko afite ah, abantu benshi Ah, iki gihe imibare mufite igaragaza ko abanyarwanda bangana gute muri icyo gihugu
Ah, actually kubera ihohoterwa ryakozwe ku banyarwanda nyine babima ibyangombwa abandi babima akazi abandi babahohotera mu buryo butandukanye kenshi na kenshi iyo igihugu cya uganda n'u rwanda byagiranye ikibazo abantu benshi bagumije kuguma baba assimilated cyangwa bajya mu, mu yandi moko rero abantu bamwe ntibavuge ko ari abanyarwanda kandi kubera ko ah, iki kibazo cyari kigiye kigeze ku ntera yo kumva ko aba bantu ba- bitwa abanyarwanda atari abenegihugu Ah, no muri sensasi i- i- i- iherutse yo bakoze umubare w'abanyarwanda ntabwo bigeze bawugaragaza mu mu mibare y'abaturage ba- ba- ba- ba- batanze b'abenegihugu ni nayo mpamvu twa- twahagurutse turavuga ati ibi bintu imigambi igomba kuba irenze irenzeho kwima ibyangombwa ahubwo gukuraho ubwoko bw'abanyarwanda Mm. urakoze cyane Ah, stanley gatera ah, icyo gihande kindi nigeze gukomozaho cy'abasaba ko ah, izina ry'abanyarwanda rihinduka riki- bakitwa ah, ah, abavandimwe Ah, bo barasa nkaho banashyigikiye ko perezida yashyiraho iteka iteka ah, rigira wenda abanyarwanda cyangwa se ryemera ko abo bavandimwe baba ubwoko hanyuma hakaba n'ibindi nakomeje kumva ah, by'abavuga ko ah, guhindura kugira abanyarwanda ah, ubwoko ah, cyangwa se abenegihugu si ngombwa ahubwo ababishaka bakwiye gusaba kuba abanyayuganda mu buryo ah, banyuze muri imigirasiyo ibyo bita naturalization ibyo ngibyo byo byifashe gute
Ah, Edi Rwema icyo nakubwira ko guhindura ubwoko ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu byo- byoroshye cyangwa se umuntu yapfa kuva hirya atari n'umunyarwanda wenda ugenzuye neza ntabwo ari ibintu byoroshye kandi ndumva natwe abanyarwanda ntabwo twabyemera kuko abavandimwe ntabwo ari ubwoko nicyo kintu cya mbere icya kabiri kugira ngo wumve ko witwaga umunyarwanda ugiye guhindura witwe umuvandimwe ni ibintu bikomeye cyane umuco w'abavandimwe ni uwuhe bakomoka kuri nde ibyo ni ibintu umuntu yapfuye kuzana gusa atabanje gutekereza ah, aribyo aribyo navugaga ko dukwiye kubyamagana Hmm.
rero eh, ntabwo wajya kugura ubwenegihugu usaba kubu- guhabwa ubwenegihugu kandi uri umwenegihugu ibyo ni ibintu bumva niyo mpamvu njyewe navuze ko umunyamategeko honore mukasambide yagize neza kuba yararebye mu itegeko akabona iriya atiko teni yagize neza cyane kuko niyo izafasha abanyarwanda kugira ngo bemererwe nabo babo- babe abenegihugu nk'abandi be kuvangura Hmm.
naho biriya byo kuvuga ngo gusaba naturalization ibyo ngibyo reka reka na- naho nta kintu byafasha abanyarwanda na- ubuse wasaba na- ubwenegihugu kandi uri umwenegihugu Hmm.
ibintu bidahuye ntabwo bihuye reka mu kanya ndaza gusaba simon kayitana nawe agire icyo abivugaho ariko kuri telefoni reka twakire siriro wiriwe neza amahoro amahoro muraho neza yego uri hehe ndi mu rwanda mu karere ka kayonza ikibazo cyawe Eh, ikibazo nibaza nk'abo banyarwanda bari kwa- bari kwimya ubwenegihugu kandi babufenda kenshi hari hari n'abantu bavukiye mu bugande icyo gihe bwanditerwa ni iki niba umuntu yaravukiye mu gihugu ni gute yakwimya ubwenegihugu none se aritwe umunyarwanda a- arabwirwa yitwa umunyarwanda nyamara ari mu gihugu runaka yavukiyemo ubwo icyo gihe uwamubaza ngo mu rwanda wavukiye mu kahe karere navuga ko ari akahe karere kandi yaba yaravukiye mu gihugu Hmm.
ntabwo rero byakabaye impamvu yo kuba bakwimwa ubwenegihugu nyine eh, ntabwo bikwiye nyine a- aho umuntu ageze nyine yakomoka ariko ntabwo agomba kwimwa eh, uburenganzira bw'aho agomba kuba ari kuko mbere yo kugira ngo abe umunyarwanda cyangwa umu- umu- umugande ni umuntu kandi umuntu rero eh, agomba kuba ahantu agomba- ashaka nyine cyangwa se ashoboye kuba yaba nuko ngewe n'ikibuga murakoze urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe Ah, bwana kayitana ah, ah, ku kibazo narimbaje gatera mu kanya ah, abantu bibaza cyangwa se bashobora kuvuga ese kuki mutemera mugasaba ubwenegihugu nk'abandi hanyuma mukanyura mu nzira ah, zemewe n'amategeko hanyuma mukaba abanyayuganda aho ah, gusaba ku itegeko rihinduka
Ah, urakoze cyane bwana edi rero ah, ikintu icyo nakubwira ni uko first of all abanyarwanda ntabwo turimo gusaba ubwenegihugu ngo turashaka ubwenegihugu ubwenegihugu twebwe turi abenegihugu ariko turasaba gukosora amakosa yakozwe na constitution ya 1995 iyo gu- iyo gukoresha ah, uwo murongo cumi ushyiraho threshold ya ya makumyabiri na ga- igihumbi kimwe magana urwenda na makumyabiri na gatandatu kwa kabiri icya kabiri kuri ntuza gusaba ubwenegihugu by naturalization twebwe turi abanyayuganda uh, uhereye ku mateka yakoze igihugu cyitwa uganda naturalization ni itege ni ni ni, ni, ni procedure cyangwa ni uburyo umuntu asaba ubwenegihugu ah, yaravuye mu kindi gihugu ata- a- a- a- adakomoka muri icyo gihugu ndetse muri procedures zimwe cyangwa ibintu bimwe ugomba gukora ugomba kubona inzandiko za interpol zigaragaza yuko ari nta rubanza wa- ufite mu gihugu wavuyemo Mm.
ugasaba yuko n'igihugu wavuyemo kigusinyira kivuga yuko kikwemereye kugira ngo usabe ubwenegihugu rero n'ikindi cya kabiri u- iyo usabye ubu bwenegihugu bwa naturalization ubwo bwenegihugu bugarukira kuri wowe ubusabye ntabwo bujya ku bana wa- ku bana bawe ubyaye bigarukira kuri wowe ndetse n'iyo leta igize- igiranye akabazo nawe ishobora no kwicara minisita ashobora kwicara na- n'abandi bakavuga yuko ubwo bwenegihugu babukwambuye rero ubwo ibihe bimenyeshe- bimenyesheje iki ibyo bimenyesheje yuko uba urimo gusaba sekendi karasi citizenship abanyarwanda ntabwo ari abantu bari ku rwego rwo gusaba ubwenegihugu bucirikanyije bwi- bwi- bw'iyo levo ya kabiri ahubwo abanyarwanda ni abenegihugu kubera amakosa yakozwe muri mu gihumbi kimwe magana urwenda icyenda na gatanu muri constitution yashyizeho iyo threshold y'itariki makumyabiri na gatandatu na membership ibyo ngibyo bavuze niyo igomba guhindurwa ayo makosa niyo agomba guhindurwa kubera yuko abanyarwanda turimo kuvugaho ni abenegihugu ntabwo bagomba gusaba ubwenegihugu umuntu yakwibaza ah, kuki mubikoze ubu Ah, ibyo bintu byabaye muri mirongo icyenda na gatanu kandi nibaza ko mbere y'uko ah, itegeko nshinga ritorwa mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu habayeho ku- ku- ku- kurigaragariza abaturage ari nabo baritoye icyo gihe amakosa yabaye hehe icyo gihe abanyarwanda kuki batirwanyeho
urakoze cyane bwana edi rwema urareba igihe turimo ni icya digito Na- hari ukuntu barimo gukapitaringa information zifashe ku bantu igihe cya national IDs national IDs cyangwa indangamuntu iraza iyo ugiye kuyisaba izana information yose igufataho kera muri icyo gihe mu gihumbi kimwe magana urwenda icyenda na gatanu na national id yari ihari so na data yari ihari impamvu bibaye cyane muri iki gihe ni uko ah, i- i- i- i- i- i- intuza i- i- izanwa rya national id cyangwa indangamuntu ryakuyeyo umuntu ku- kugira ngo avuge umwirondoro we wose rero mu kuvuga uwo mwirondoro haziramo ayo makosa yakozwe ariko icyo gihe kubera yuko ari na nta bintu byari bihari byo gusaba ibyangombwa abantu benshi ntabwo babaye afekitedi muri iki gihe imibare y'abantu yabaye myinshi kubera akazi gakeya mu gihugu hari abasore benshi bashaka kugira ngo bajye gushakisha akazi mu bihugu bitandukanye muri iki gihe i- i- indangamuntu yabaye igikoresho mu bintu byose ibyo ari byo byose gukora ari bizinesi gukinguraho akawunti muri banka urifuza iyo ndangamuntu rero kubera ko buri muntu wese agomba kugira ah, u- iyo iyo ndangamuntu ibyo bintu wa- rero bikaza ugasanga ririya tegeko ribi ryo bakoze bikumira abanyarwanda kugira ngo babone ubwo burenganzira Mm. hanyuma hari n'ikindi nigeze kugarukaho gatoya kijyanye n'uko ngo perezida museveni we yaba yifuza ko yashyiraho ah, ah, iteka executive order wenda ikemura icyo kibazo aho kugira ngo habeho guhindura itegeko nshinga ibyo ngibyo byo mwebwe mwabyakiriye gute
ikibazo bwana edi rwema cyo turimo kuvugaho ni ikibazo cy'amategeko ni icya constitution kandi constitution i- i- iri- iri supreme according kuri constitution cyangwa ishi- itegeko nshinga rya uganda niryo riherukayo niryo risumba n'amategeko yose Mm.
Ah, niyo risumba amategeko yose rigasumba na offices izo ari zo zose urumva rero iryo tegeko rirasumba na, na, na executive order ya president arimo kugira ngo ikore abantu mm, ah, turibaza yuko abantu bahuye na nyakubahwa ntabwo bari basobanukiwe neza icyo kibazo bari bataraba kugisobanukirwa neza kugira ngo bamusobanurire rero we yumva yuko executive order ya- yamufasha muri iki kibazo ariko iki ni ikibazo kiri fundamento Mm.
gishingiye ku mategeko gi- gishingiye ku itegeko nshinga kigomba gukemurwa itegeko article ten ibaye amended kandi ni nabyo mpamvu ah, turimo ku- kugerageza kumwingeginga tumusobanurira Ah, turumva yuko ah, am- namara gusobanukirwa neza ikibazo nawe aza gushyigikira ikibazo i- i- i- ah, iyi poropozo yo kugira ngo bahindure itegeko nshinga article ten Ah, ubundi iryo teka avuga ryari gukora iki
iryo teka ryari itegeko ryo kugira ngo babone abantu bicare mu ofisi bag- b'abanyarwanda bagume bandikira abantu inzandiko bakora identification ngo uyu ni umunyayuganda Mm.
kubera umwirondoro wenda uburyo abivuze ariko urumva kubera ko ah, ari ikibazo gifashe ku bantu benshi cyane abanyarwanda barenze miliyoni zigera munani rero kugira ngo uzabwire abantu batatu cyangwa bane cyangwa ushyireho ofisi ariyo igomba gukurikira umwirondoro w'abanyayuganda bose urumva ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibintu bishobora no gutera ruswa mu bantu bamwe bakumva yuko kugira ngo akwandikire cyangwa kwemeze yuko uri umwenegihugu ugomba kumuhereza amafaranga rero ikibazo cy'ubuturage icya mbere na mbere edi icyo nakubwira ni ikibazo gishingiye ku mategeko kugira ngo ugikemure bigomba kuba bishingiye ku mategeko niyo mpamvu twazanye iyo article ten n'uburyo isobanuye neza kuko twarayirangije ubu yararangiye isobanura neza ninde ugomba kuba umwenegihugu iki kibazo i- i- iyi proposed bill ndetse n'abantu b'aba- b'abanyayuganda bumva ba- barimo kumva iyi radiyo turashaka kuba- kuba- kubabwira ko iki- iyi proposed bill igiye gukemura ikibazo cy'abanyarwanda igiye gukemura ikibazo cya uganda gavumenti nk'igihugu igiye gukemura ikibazo cy'aya amoko yose yo bari bagiye guhindura amoko adafite aho ashingiye kandi ari nta kindi gihugu bari babamo Mm.
so ni ikibazo kigiye gukemura ni, ni solution cyangwa ah, ni igisubizo kigiye gukemura ibi bibazo by'ubwenegihugu by'abanyayuganda bahezwaga kubera uwo murongo article ten Mm. hanyuma stanley gatera nabivuze kare ko ah, wa- wagize uruhare runini cyane mu gukurikirana iki kibazo aho ngaho muri uganda witabiriye inama nyinshi ah, aba bari- bagize umubano barimo bagenda bakorana n'abanyarwanda hirya no hino muri uganda ese abanyarwanda bari muri uganda ikibazo baragisobanukiwe cyangwa se ah, bo bavuga ko bitabareba cyane cyane ko hari benshi wenda badakenera ah, n'ibintu byinshi cyangwa se gusohoka mu gihugu ah, bakumva ko bitabareba iyo ubibonye ubona babisobanukiwe barabyakira gute
Ah, urakoze edi Ah, jyewe nkurikije uko mbibona ah, hari abanyarwanda benshi bababaye kubera kubura ibyangombwa kubera kujya ku mipaka bakamburwa ibyangombwa Ah, benshi rero bagiye bahura n'ako karengane Ah, bivuze rero ko aho jyewe i- aho maze kugenda hatandukanye Mm.
mbona ikibazo ba- bagisobanukiwe ariko gusa hari hari abagifitemo ikibazo cyo kuvuga ati "Ama- ko hagiye haba amanama menshi y'abantu batandukanye ikibazo ko cyabananiye ariko impamvu iki ngiki bagisobanukiwe ni uko hazamo ingingo ya article ten Mm.
nta wundi mu- mu nama- mu manama yose yabaye ntabwo bigeze bavuga kuri iri tegeko Aba- aba rero aba bazanye itegeko rya article ten nibo barimo kubisobanura neza abantu bakabyumva kuko maze kugenda ahantu hatandukanye mbona ba- babisobanura abantu bose bagakoma amashyi bakavuga ati "Ni mwebwe mwari- twari twarabaguze mwebwe ni mwebwe mugiye gusoba- gukemura ikibazo Mm. urakoze cyane umunyamakuru stanley gatera i kampala muri uganda Ah, bwana simon kayitana ah, ah, kuri ibyo bijyanye n'abanyarwanda bamburwa ibyangombwa haba ku mipaka cyangwa se barimo kugaruka mu gihugu ah, bavuye mu ngendo zitandukanye ese bamenya gute kuri umunyarwanda
Ah, mu by'ukuri ah, ibyo bintu byabayeho kandi byabayeho igihe first of all igihe igihugu cya uganda nayo n'u- na- n'u rwanda bwo bagiraga ibibazo cyane cyane ku mipaka ihuje ibihugu byombi abantu bajya kugira ngo bazindukire ah, bene wabo Ah, icyo gihe bageraga hariya ba- bareba isura yawe ibi ni ibintu byari bigeze ku rwego rwo ku- kureba umuntu ku isura kumva ururimi avuga bakumva yuko bagomba kwambura ibyangombwa bashingiye kuri iryo tegeko rero ni ikibazo cyari cyinjiye mu mu isura Mm.
icyo ni icya mbere icya kabiri ururimi uvuga icya gatatu ah, ni n'umwirondoro wawe niba waragiye ukavuga yuko uri umunyarwanda ba- kubera yuko iyo ushyizemo sampurenti hariya cyangwa ibiganza byawe bahita babireba nyine umwirondoro wawe uburyo wujuje ah, uwo mwirondoro bagahita bamenya yuko uri umunyarwanda Mm. urakoze cyane Ah, rero ah, mumaze iminsi mukusanya ibitekerezo iki gikorwa kigomba kurangirana n'itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri nyuma yo gukusanya ibi bitekerezo byose harakurikiraho iki
Ah, urakoze cyane bwana edi rwema Ah, iri tegeko ni itegeko ry'igihugu ntabwo ari itegeko ah, rigiye kuba ari ryo- ari iry'umuntu bwite rero niturangiza gukusanya ayo maboko n'ibitekerezo by'abantu tugiye ofishare gufata iri- ah, iyo proposed bill cyangwa iryo tegeko turihereze nyakubahwa perezidenti wa uganda kugira ngo arikonsidaringe ah, arebe uburyo yakemura iki kibazo kubera yuko ni ikibazo kimaze igihe kinini ni ikibazo gifashe ku bantu benshi Ah, noneho narangiza ku- ku- ku- kurireba ubwo ngubwo araza kurihereza ah, cabinet cyangwa intuza ah, intebe y'aba- ya- ya- y'abaminisitiri kugira ngo bicare muri icyo ba- barebe ibintu twanditse nibarangiza noneho bagishyire muri, muri paramenti itegeko babe baryapuruvinga barikoreho Ah. I- icyo gihe cyose se mubona bizafata igihe kingana iki ah, amahirwe y'uko icyo cyemezo cyangwa se iyo ngingo y'itegeko nshinga izahinduka murabona angana ate
Ah, mu by'ukuri ushingiye ku buryo duhuye n'abantu ah, bababaye cyane kubera iryo tegeko bamwe bahohotewe be- ni benshi cyane mu bice byo tujyamo kandi mu bice tujyamo haba harimo abashinzwe umutekano haba harimo ah, abantu bakorana na leta turumva yuko kubera ikibazo na magnitude cyangwa ubunini ikibazo gifite turumva yuko niturangiza kugihereza nyakubahwa perezidenti turumva ko icyo kibazo azagikoraho imidiyetire akagishyira mu mategeko amwe ba- bari bamaze iminsi bashaka kugira ngo ahinduke Mm. hari ah, nkurikira ibiganiro cyane cyane kuri iki kibazo ku mbuga nkoranyambaga ndetse na za YouTube hari aho numvise bavuga ko ah, perezida Museveni yigeze no kubabwira ko ngo abanyarwanda batamushyigikiye ah, bituma bigorana ko icyo icyo cyifuzo cyanyu cyagerwaho ibyo yigeze abivuga
mu by'ukuri icyo ibyo ngibyo ni sipekureshonizi za politiki kandi ntabwo dushaka kugira ngo ikibazo tugishyiremo politiki ni ikibazo cy'ubuturage so ibyo bintu turabyumva abantu bamwe bashaka kugira ngo ah, ba- bakure ah, barebe uburyo bakura abanyarwanda ku murongo baba- babajyana muri iyo direkishoni muri uwo murongo ariko iki ni ikibazo cy'ubuturage cyo tudashaka kugira ngo kivange na politiki Mm. ku banyarwanda rero Turumva ko- yego komeza turumva ko turumva ko abanyarwanda ari abantu b'abenegihugu nk'abandi bose bo museveni ah, agomba kureba nk'abaturage bandi ntabarebe mu mu mu- mu- mu marineti yo kuvuga yuko bamushyigikiye cyangwa batamushyigikiye ahubwo agomba kubareba mu buryo bw'u- bw'aba- bw'u- bw'aba- bw'ubuturage nk'uko abandi baturage babayeho muri iki gihugu Mm, kenshi na kenshi kugira ngo abayobozi runaka hirya no hino ku isi bafate icyemezo ah, runaka ahanini bahera ku mibare bakavuga ngo iki kibazo koko kirakomeye kibi- kiremereye ah, abantu bangana gutya miliyoni zingana gutya ariko wigeze kuvuga ko kubera ubwoba abanyarwanda ah, bagiye baterwa n'ibibazo bagiye bahura nabyo nabyo kenshi usanga benshi barahinduye amazina benshi barahinduye amoko bi- bi- bishobora kugorana kugaragaza umubare nyawo w'abanyarwanda ah, bari muri icyo gihugu ese murakora iki kugira ngo mutinyure abanyarwanda ah, bavuge bemye ko ari abanyarwanda ah, n'abantu bamenye neza umubare wabo kugira ngo icyo cyemezo wenda kizafatwe hakurikijwe n'imibare igaragara ko icyo kibazo kibangamiye abantu benshi
urakoze cyane bwana edi Ah, mu by'ukuri icyo kibazo ni ikibazo cyari gikomeye ariko kubera ah, amahugura iyo turimo gukora turemeza n'abo ngabo bamwe bari barahinduye ubwoko bwabo ko iri tegeko niturihereza nyakubahwa perezidenti wa uganda tugiye gusabira abo bantu bihinduye ubwoko amnesty cyangwa kubahereza ah, kubahereza eliwe cyangwa umugisha kugira ngo bavugishe ukuri niba barabeshye ikindi aho twari tugeze barimo gukora um- imyirondoro nyine nk'uko nkubwiye ko ah, ubu ngubu muri iki gihe bakora imyirondoro ukavuga sogokuru wawe ukavuga so bamwe bihinduye amazina ariko ntabwo bahinduye amazina y'ababyeyi babo rero wasangaga na ba bandi bihinduye amazina ba- ba- bajyaga gukora renewal y'izo ndangamuntu na pasipoti barangiza bareba umuntu yitwa for example yitwa serwada ari umugande aribyo yavuze bajya kumubaza agasanga ba- bagasanga se wenda yitwa karemera cyangwa gatera akavuga ati wowe uri umunyarwanda rero n'abihinduye nabo nta mahirwe babifitemo kubera yuko kubera gukapitaringa data cyangwa umwirondoro w'abanyarwanda bose bagiye babavumbura rero solution ihari ni uko itegeko ryahinduka abantu babeshye nabo bakababarirwa kubera yuko ntabwo babikoze babishaka n'ihohoterwa ryari ririho kandi mm, na gavumenti na leta ya nrm irabizi neza kubera ima- impamvu ki abanyarwanda bagumije bihindura Ah, ukurikije leta zabanjeho uburyo za- z- zahohoteraga abanyarwanda rero turumva yuko itegeko nirijya guhinduka ni- nibarihindura n'abanyarwanda bamwe bari baragize ubwoba bakihindura bazahebwa umugisha kugira ngo noneho bavuge icyo bari cyo inzandiko zo bagomba kubona bazibone nk'abenegihugu b'abanyarwanda atari ukuvuga ko bavuze ubundi bwoko stanley gatera ah, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko nkawe uri aho ngaho muri uganda ubikurikiranira hafi nk'ikintu wenda tutavuzeho wifuza ko abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya bamenya ni nk'iki cyane cyane kuri ibi bibazo abanyarwanda barimo muri uganda
Ah, urakoze edi rwema Ah, yewe ndumva kugeza ubu ngubu i- ingingo zose twavuzeho ni izo ngizo nta kintu twibagiwe amategeko twavuzeho abashaka guhindura twabivuzeho ndumva nta kindi kintu twi- twibagiwe kabisa urakoze cyane stanley gatera bwana simon kayitana mu gusoza ah, icyo nawe wumva tutavuzeho n'ubutumwa ugenera abanyarwanda baba muri uganda kugira ngo dusoze ikiganiro
urakoze cyane bwana edi rwema umugisha uduhaye kuba ku radiyo voice of america n'abayobozi banyu mwese Ah, turashimira cyane abantu batwumvaga icyo twababwira ni uko umunyarwanda wese ahari agomba gushyigikira iri tegeko amendment ya article ten kubera yuko iri tegeko niryo rigiye guhesha abanyarwanda agaciro nk'abaturage bandi muri iki gihugu kandi bagomba gushyigikira ibikorwa byo turimo kugira ngo tugerageze vuba kugera mu bice tutarageramo ndetse n'abamaze gusobanukirwa iyi mpamvu bagerageze bamenyeshe n'abandi kubera yuko ntabwo twagera ku banyarwanda bose ariko at least ba- abanyarwanda bamaze gusobanukirwa iyi mpamvu Hmm.
bagerageze kugira ngo babimenyeshe n'abandi banyarwanda bataraba kubisobanukirwa wowe kitiwa simon kayitana umuyobozi w'ihuriro ryita ku guteza imbere umuco w'abanyarwanda bo muri uganda umubano nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire wakoze cyane
cyane bwana edi rwema Urako- n'abandi mu kugana urakoze cyane nshimire na stanley gatera nawe wakoze cyane kutubonera akanya kugira ngo tuganire
urakoze cyane edi rwema urakoze cyane nawe nshimire kandi n'abakunzi b'ijwi rya amerika bari badukurikiye hirya no hino ku isi nshimire enjeniyeri mu buhanga bw'ibyuma nadia taha wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
I know that when you look at me, there's so much that you just don't see. But if you would only take the time, I know in my heart you'd find. Oh, girls scared sometimes. Who isn't always strong? Can't you see the hurt in me? I feel so all alone. I wanna run to you. I wanna run to you. someone